tears don dey roll down olorimariam eyes o hey queen naomi don get a vvip entry into a royal event wey we bin hear say na olorimariam nika bac don slate dis event for since last six months <laughs> who the Lord has made the king, who gave out, who they breathe, who they breathe. Although Miriam don't arrange herself for a very, very long time for this particular event. She don't yarn all her friends, say she go slave for this particular event. Now, part of the reason why she not be follow her far husband go back be that, because she don't already get her itinerary all planned out. But <laughs> meanwhile, Kabi still get another plan because our beloved Queen now Minana, an international queen now she be. So e go pay Ile-Ife people more, e go pay the Kabiyesi more if Queen Naomi go represent am. My correct correct people, no be gain saying, no be anything personal. <laughs> make i give una the update as i take here am allegedly I welcome back again to my youtube channel oh my correct correct people. if na the first time when you dey see this youtube channel I beg make you try like this video and subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well o oh, na you go go na im be the real mvp my correct correct people. the only they keep secret from the ifa wives for a very very long time i no come know But that whether kabiyesi know say this particular VIP entry wey im get him go be give queen naomi since because im don get am since even before olori mariam bin get the invite to come for the royal event The anticipation don dey high already as olori mariam he don go tell all im friends say na im go go for this particular event the only call queen naomi yarn am say im get a surprise for am hmm this particular surprise it cause secure uh, curiosity and happiness for queen naomi because uh, anytime wey you say kabiyesi call queen naomi for phone my correct correct people our beloved queen naomi go dey happy who you go be when the love of your life recognize you as in number one and do not care how your enemy they feel you go continue to they praise you even in their very before my correct correct people this particular one don cause another gbege for inside the palace So my correct correct people because olori marian e don prepare go that is eh, In shoe and bag don dey already available ah e shock her He shock am, eh, correct, correct people, he shock am. Ah, oh my goodness. Queen Naomi, na God, na they run am for you. Although Emilia dey dey shine im eye with im squad, dey prepare for this particular royal event wey you no know say everything don already change. But you no know say um, all im plan don scatter. Only day dey wait for the arrival of Queen Naomi with the VVIP entry uh, permit, my correct, correct people. Dem no allow media and enter o. Queen Naomi don prepare, carry himself fish for the for the event Now another door where we say few people They pass enter na im kabiyesi carry queen we enter hey this wow ooo chai chai chai chai chai this one na really really eh, eh pepper body queen naomi waka enter inside with kabiyesi o oh, for the vvip entry eh, eh, area my correct correct people. olori mariam and her squad wey she carry bin wan enter inside the place dem still dey for the main gate my correct correct pipo wetin go happen now how queen naomi go enter like this and i dey for outside olori mariam no even dey aware say queen naomi dey aware of the event olori marian im go dey try to confront the kabiyesi there and then when i tell una say olori marian no too get respect for the kabiyesi some of us no dey understand im dey feel say because of the money wey be say im don spend for ile-ife say kabiyesi suppose to dey honour her dey give am some form of accolades pass as e dey respect every other person Oh, obviously, Olori Marian, you don't turn to baggage, oh. You don't lose all her shine. All those things that she do for KBS, women can be feel as if she they relevant. My correct, correct people. Queen Naomi to take over queen naomi ti take over my correct correct pipo wetin she sabi mm-hmm. kabiyesi don give queen naomi a royal entry into dis royal event vvip una know wetin e mean queen naomi show appreciation o because right now no competition for dis love yes o olori mariam dey vexed e dey boy e dey try to find happiness but happiness no gree am we hear say olori had to go back to the palace o with all the whole entourage all the whole people wey im carry dey come do say she wan enter the event by fire by force by correct correct people. we hear say she had to be turned back she no fit to enter inside the palace This one na indeed a royal twist wey e be say all the whole love wey e be say olori mariam bin dey think say she go fit to collect because of say the contribution wey she don make for the life of the car bnc <laughs> i don tok am before dem no dey take money dey buy love dem no dey take money dey buy love if man no love you he no love you dem no dey take money dey buy love and kabiyesi don prove am over and over again say the love of im life na our beloved queen naomi go left go right and besides mariam get way too many baggage at this point to dey try to dey get favour from the kabiyesi she get too many baggage kabiyesi right now sef e go try to dey cover himself anywhere wey im dey go na im go need to dey very very careful because make and get baggages her husband dey dey drag am for one end who who wan who wan deal with all those things where is the royalty instead of me marry am dey go find as him go take solve him own problem wey him don create for himself him dey come outside dey come dey come drag royal event with queen naomi the Ooni of Ife need to calculate everything wey uh, eh, Mariam don ever ever contribute for am pay her off and make she go with all her disgrace and the embarrassment because right now according to all the alleged information wey we dey hear she don turn a baggage to the Kabiyesi yes she don turn a baggage to di cabbiecy because no be this kind of tin na cabbiecy dey um, receive say im go dey receive at this time my correct correct pipo di wahala woto woto gbas goes too much o oh, make i no lie e too much my correct correct pipo mariam don e don marry e don born plenty plenty children and you still dey find the love of man wey e dey cha cha man wey e get the love of im life wey e be say na peperempe aunty peperempe eh our beloved queen naomi e no possible now who go see a beaut like queen naomi dey go for that one mm. my correct correct people dey shocking mariam find peace go settle with your husband your ex-husband whether you like him or not you go leave o oh, because we don't hear say mariam talk say she no go ever ever ever ever ever ever leave kbac say she no go go anywhere say even if she go leave she go leave as a single mother ọ kara gị mma because juju no work for you charm no work for you i don't know wetin again if he work for you go back to your afar husband na the best thing be that. na the best advice wey we go fit give you be that. my correct correct pipo abeg make we talk pipo wey matter wey sweet jare This one na indeed a royal twist because the drama is dramarin yeah the drama is dramarin our beloved queen now she don get the respect wey she truly deserve The honour wey she truly deserve don come to her The glory wey she deserve don come to her and na god na go continue to dey bless our kabiyesi as she con. as e dey continue to dey bless queen naomi na so god sef go continue to dey bless am my correct correct pipo na dis alleged information na e see on top of social media straight from the palace of the Oni of Ife. I say make I package and come informate my correct correct people. Make una let me know what una think about this particular one. If you never like and share this video, your own no go spoil. Make you try like and share the video. If you never subscribe to the YouTube channel and turn on notification bell, make you try do that one so that anytime I put out any fresh and spicy update like this, now you now YouTube will first notify. Don't forget to make you like and share this video. More updates they come, my correct correct people.